radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywanyi inshuti zacu mwabonye ikingura mu burundi turi ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe naho mu rwanda ni mudukurikire kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu inshuti zacu mwese mwese aho muherereye mbanje kubifuriza uwa gatandatu muhire muri iyi saha tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara nyuma yacyo ndabagezaho ikiganiro cy'umuziki dususuruke ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika muri kumwe na thomas kamirindi amakuru y'ibiyaga bigari duhere mu burundi komisiyo y'igihugu ishinzwe gutahura ukuri n'ubwiyunge bw'abarundi severe mu magambo ahinnye y'igifaransa yarayitangaje ko yabonye mu binogo rusange imirambo y'abantu barenga igihumbi na magana ane bishwe mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri mu ntara ya bururi mugenzi wacu eloge wirika neza ukorera mu biro by'ijwi rya amerika Nairobi muri kenya yaduteguriye inkuru irambuye umugusazi amenyesha ko ibinogo byatowe hafatiwe ku makuru yatanzwe n'abanyagihugu bo mu ntara ya bururi mu manuko bw'uburundi bari bafite ubwenge icyo gihe bongera ko ko babuhaye amakuru ari abarundi bo mu bwoko bwose abahutu n'abatutsi mu biganiro yahaye abanyamakuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura kuri uyu wa gatanu yerekana ibikorwa byo kuzura ibisigarira by'abantu bishwe mu rwimo rw'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri i bururi bigeze umukuru wa severe yasiguye ko hari abandi bantu benshi batazwi igitigiri batawe mu nzuzi abandi basangukira mu mashamba pierre claver ndayicari ndayicari atwara umurwi wo kunywanisha abarundi no kurekuriranira yavuze imico imwe imwe y'abishwe mu makomine yagize intara ya bururi harimo abayobozi b'amashuri abigisha bo mashuri yisumbuye abo mashuri y'intango abadandaza abanyamyuga abakozi ba leta abarimyi n'aborozi batunze abanyeshuri barimo n'abo mu mashuri y'intango n'abo mu mashuri y'intango abasirikare
ibikorwa by'umurwi severe byo kuzura ibisigarira by'abishwe mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri gusa urwimo rwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi zateye impari mu kiringo c'umwaka ushize n'ubwo ndayicariye yasiguye ko buno bwicanyi bwitaweho kurusha ubundi bitewe n'uko amasura ariko arashira mu kwezi kwa mbere hagati uyu mwaka abaserukira amadini barakoranye n'abarongoye severe babwira ko babona ibintu musenyeri mukuru bernard ntawuturi yigeze kubicegera c'umukuru wo murwi yahanuye ko hoba gutohoza kurusha abivuga afatiye ku karorero kabiwe yabuze mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu h'abahutu mu ntara zitandukanye birara mu batutsi nyuma y'iyicwa rya perezida melchior ndadaye yabaye umukuru w'igihugu wa mbere wo mu bwoko bw'abahutu atwaye uburundi abanjiye no gutsinda amatora muri mirongo icenda na gatatu je yiyuhiga gutora abana basizwe na mukuru wanje nasanze imibyimba iriko iratemba iboshe mu ruvubu beyo mibyimba yashikiye yahereye niho nambaza mbe mukuru wanje yarimo canke ntiyarimo uwo mubabaro tugendana kizodukiza ubwo tumenya ukuri kandi uko kuri ntibuzova n'uruhande rumwe gusa severi bayihemana ikomeye cyane ubashaka ibijya byo hejuru ariko severi turi hasi mu mitungo bakanayironderera uburyo uburundi buzokira tukabana musenyeri joseph kimararungu wo muri diyoseze ya gitega hagati na hagati mu burundi we yahanuye ko hobaho ubuhinga bugezweho mu gutororokanya ibisigarira by'abishwe ibintu kuko atari byize ni uko kuko tubaga twari baterwa ku mitingi zitari kurakora igiteja bagira bati muriko murashira amafaranga kabikiye turejwe n'abato by'inzoka dusosangu pour incriminer bamwe ariko tuzi ko natwa ibyabaye ntarengwa no kubera kugendana ari dosiye gufatira ikindi nagira ngo severe ko bifite na tekinisite k'ibifo ku buryo atarukuta telefone muri kiramugire na rya hariho abatizeye ubaseperi cyane hari abakoze covid yo ku ruvubu ariko baragira bati abatutsi b'ijwi mirongo icyenda na gatatu muri kumwe shopu mwagiye kugura murakoze ubuhinga kukerekana ko rema mwapimye amagufa kugira ngo yerekane ko ari icyenda na gatatu ari icyenda na kabiri ese hariho umugambi ufite kugira ngo twubatse koperative interinasiyonali umukuru wa severa amenyesha ko imiryango yabuze ababona ibyabo mu rwimo rwo mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri isaba leta impozamarira canke incumbusho hamwe no kugira imigirwa ikurikira iyo umuntu apfuye mu burundi ni ukuvuga kugandara no kuganduka eroje urikaneza ijwi rya amerika ijwi rya amerika kandi ni no muri tanzania tanzania ifite umukuru w'igihugu mushya perezida wa gatandatu umutegarugori samia suluhu hassan yaraye arahiye yari asanzwe ari visi perezida wa john magufuli witabye imana agiye kurangiza manda yabo batorewe ishigaje imyaka ine n'igice abaye umukuru w'igihugu cya tanzania wa mbere na mbere w'umugore madamu samia suluhu hassan asanze uwuhe murage w'uwo yari yungirije kandi asimbuye john magufuli mugenzi wacu tim ishimwe yabiganiriyeho na profesori sabato nyamusenda mwarimu muri kaminuza y'i dar es salaam muri tanzania nyakwigendera perezida wa tanzania john pombe magufuli yari umunyapolitike utavugwaho rumwe yahise yamaganwa nk'umunyagitugu nyamara uzwi cyane nk'umuntu ukunda igihugu kugira ngo twumve neza umurage we uvuguruzanya mu rwego rwo kumenya amateka yagutse ya tanzania ijwi ry'amerika ryagiranye ikiganiro na sabato nyamusenda umwarimu muri kaminuza ya dar es salaam mu ishami ryigisha ibya politiki impuguke mu bya politiki sabato nyamusenda afite uko abona umurage wa john pombe magufuli he leaves behind uh, a mixed legacy his opponents would always criticize him as a, a person who they think violated asize umurage uvanze abatavuga rumwe nawe bahoraga bamunegura nk'umuntu batekereza ko yahohoteye uburenganzira bwa kiremwamuntu atari umwanya wa politiki gusa ariko rubanda nyamwinshi batekereza ko yari umuyobozi wabo nk'umuyobozi urwanya abagashakabuhake aho abenegihugu bamufataga nk'umuntu wahagurukiye kurwanya ruswa kandi bagatsimbarara ku mikoreshereze inoze y'umutungo wa leta yagerageje kuzamura bimwe mu bigo cyangwa amasosiyete no kubishyira mu bikorwa bya leta asize rero umurage uvanze ariko nanone kuvuga ku murage we byaterwa n'icyiciro umuntu arimo kugira ngo asobanure neza iby'umurage we nyine ndashaka kwibanda kuri uwo murage uvanze nk'uko ubisobanura dushobora kubanza kureba ku ruhande rwamubonaga nabi cyane ibitekerezo by'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abandi banenze ku kibazo cy'uko yafataga uburenganzira bwa muntu It's very obvious when he got uh, into power in 2015 uh, there has been almost a consistent biragaragara cyane igihe yageraga ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu habayeho kugabanuka cyane ku rubuga rwa politiki urugero naguha muri tanzania yagabanije ibikorwa by'imitwe ya politiki yabujije imyigaragambyo rusange kugeza amatora abaye yagerageje kugabanya imikorere ku miryango itegamiye kuri leta cyane cyane iterwa inkunga n'ibigo cyangwa na za leta z'i burayi habayeho kandi kubangamira ubwisanzure bw'itangazamakuru cyane cyane uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo mu isesengura ryanjye bwite rero ntekereza ko iki kibazo gishobora kuba ari ikibazo cy'amateka kurusha kuba imiyoborere mibi y'umuntu hano naguha nk'urugero amwe mu mategeko yakoreshaga mu guhashya sosiyete sivile n'ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo yashyizweho n'abamubanjirije mvuze ibyo ntabwo ngerageza guhakana uruhare rwe by'umwihariko ariko ndavuga ko dukeneye kumurenga kubera ko kuri ye ikibazo ntekereza ko kiri ku miterere ya leta twarazwe iyo ari igihugu cy'abakoloni ashobora kuba yarakabije mu byo yise ubutware ariko sinkeka ko byari bidasanzwe noneho reka tuvuge ku rundi ruhande rw'umurage wa magufuri abamushyigikiye bashobora kwerekana ko akunda igihugu cye ndetse yanazamuye ubukungu bw'igihugu kandi yanarwanije na ba gashakabuhake ibyo byaba bihuye n'amateka ya tanzania mu buhe buryo i think he was um, economically was dealing with uh, a problem which is is also structural uh, and historical in the sense that the economy that we have ntekereza ko yari afite gahunda yo kuzahura ubukungu ikibazo nacyo ntekereza ko cyubatswe n'amateka ahanini usanga ari ubukungu bushingiye mu kuzamura inyungu z'ibihugu byo hanze habayeho kandi amateka yo kurwanya igitugu cy'ibihugu byo hanze ndetse no gukoreshwa n'ibyo bihugu hano twahera nko mu gihe cyo guca ubukoroni na nyuma y'ubwigenge urugero muri tanzania mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na karindwi igihe perezida wa tanzania julius nyerere yatangaga itangazo rya arusha ryumvikanishaga ko politiki ya tanzania ihindutse hagamijwe kubaka umuryango w'abasosiyalisite ariko rero urabizi hari ikintu cyabaye mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani ndabikoresha mu buryo bwo kugereranya mu buryo bw'uko imfashanyo n'ubucuruzi byakoreshwaga mu guhatira tanzania kwiyegurira amategeko y'ibihugu by'i burayi ni muri urwo rwego rero aho magufuri yazamukiye kandi asezeranya kugarura icyubahiro cyatakaye muri tanzania yatakaje umurage wo kugarura uburenganzira bwo kwishyura ukizana yatangaje icyo yise intambara y'ubukungu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi yo kurwanya ibihangange mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro uru ni rwo rugamba rwe runini kandi yashyizeho imwe muri politiki ikaze y'iterambere muri afurika reka rero ibi byose noneho tubishyira ku munzani ubona ibi bivanye tanzaniya he bikayijyana he nyuma ya magufuri There is a very huge divide in Tanzania. The middle classes of my type would say he was a dictator because he narrowed down their space for expression.
muri tanzaniya hari itandukaniro rinini cyane ibyiciro byo hagati y'ikigero cy'abantu bifashe ndimo byavuga ko yari umunyagitugu kuko yagabanije urubuga rwo kuvuga ariko muri rubanda nyamwinshi niwe perezida uzwi cyane usa nk'uwagerageje kwimenyekanisha nk'umuntu ukurikiza politiki ya nyerere ariko gukunda igihugu kwe byari bitandukanye umuntu yavuga ko bwari uburyo bumwe bwo guteza imbere igihugu kandi bugisubiza inyuma mu bundi ku bijyanye rero n'imibanire n'ibihugu by'abaturanyi cyangwa ku kibazo cyo gukunda afurika ni ibintu washoboraga kubonera imbere muri we kandi nk'ibyo bishobora kuba byarahinduye ibintu by'inyungu za afurika byari byarashyizweho mu gihe cya nyerere mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nyuma y'aya makuru y'ibiyaga bigari tugeze noneho kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi ry'amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva iz'indwi gushika iz'indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tanzania ifite perezida mushya umutegarugori samia suruhu hassan yarahiye kuri uyu wa gatanu abaye umukuru w'igihugu wa mbere w'umugore utegetse tanzania yari asanzwe ari visi perezida akaba asimbuye john pombe magufuri uherutse kwitaba imana nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga samia suruhu uzwiho kutavuga menshi yitezweho impinduka cyane cyane mu ishyaka rye rya chama cha mapinduzi mu byerekeye iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu na demokarasi Pierre Claver niyo nkuru.
Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uaminifu na kutii.
uyu ni umufasoni samia suluhu hassan ariko ararahira kugira ngo atangure amabanga y'umukuru w'igihugu ca tanzania yarahiye kuri uyu wa gatanu imbere ya leta inama nshingamateka na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ni nyuma y'urupfu rwahitanye nyakwigendera perezida w'ico gihugu john pombo magufuli Nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa sheria, mila samia suluhu hassan umukuru w'igihugu wa mbere w'umugore agiye gutwara ico gihugu yemeje kubaha amategeko yose agenga igihugu gutwarira neza bose atanumwe akumiriye kubahiriza uburenganzira bwa kiremwamuntu kudatwaza umukazo no kumvikanisha abatanzania itatetea na kudumisha umoja wa Jamhuri ya Muungano.
samia suluhu hassan arindiriwe n'amabanga akomeye nk'uko abahinga co kimwe n'abatavuga rumwe na leta ya tanzania bavyemeza muri ivyo harimo kunagura igisata ca demokarasi ubwisanzure mu gushikiriza ivyiyumviro iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu ubwigenge bw'itangazamakuru n'ibindi nk'akarorero umugambi cadema ukomeye mu bitavuga rumwe na leta watangaje ko ufise abanywanyi bawo barenga amajana abiri bafunzwe kubera ivyaha bifitanye isano n'amatora yabaye ku mwaka uheze uwo mugambwe witeze ko abo barekugwa co kimwe n'abandi baharaniye agateka kazina muntu n'abamenyeshamakuru bafunzwe ikindi gisata kimurindiriye ni ico kugwanya ibiturire no kugwanya ivyaha vyambukiranya imipaka ibi nawe nyene arabifise mu myitwarariko perezida Samia Suluhu Hassan yabibwiye umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu yarusha muri Tanzania yari ko akebura igipolisi n'abandi bakora muri ico gisata maendeleo ya watu kuvuka mipaka na uhuru wa kuingia.
ahagira ati ikibazo c'abagizi ba nabi bambuka imipaka nticoroshe na gato gisaba inguvu za benshi ati ni kimwe n'ubukozi bw'ikibi bujanye n'ubuhinga bwa none bwo gutumana tumana ko amakuru kuko buguma buhinduka buri mwanya ati hiyongera ko rero ibicuruzwa nk'imodokari n'ibindi eka mbere n'urudandazwa rw'abantu usanga biva mu gihugu kimwe bikaja mu kindi barabigituma hama bafata ingingo zibereye kupanga mipango ya baadaye kuendana na maendeleo yanavyokwenda.
na mufasoni avuga make n'ijwi ryiyoroheje iradiyo ya mu ngereza bbc yamubaje igituma nawe yishura ati simfise ijwi ryo hejuru nk'abandi batanzaniya mvuga nitonze ariko kugira ngo utange itegeko abantu bagutahure ntibikenewe ko usemerera ndashobora kukubwira n'ijwi ryiyoroheje buke buke ariko nakaze kandi nashimitse akunze kuboneka agira ingendo zidategujwe mu biro by'abakozi ba leta kuraba ko batonze ku kazi ku masaha n'ingene bakora akazi kabo gusa aha abahinga bemeza ko agifise igikorwa kuko abatanzaniya bazwi ko badakunda akazi cane umwe mu bamwegereye yemera ikinyamakuru Reuters ko ari mu bantu batakunda umurongo igihugu cari gitwawemwo usa nk'uw'intwaro z'umukazo aho abatavuga rumwe na leta canke uwundi wese avuga ibitagenda neza atihanganirwa ubu yagize ati sinkekeranya ko hagiye kuba impinduka zikomeye ku ntwaro ya Samia Suluhu abandi bahinga harimwo n'abigisha muri za kaminuza nka Aikanze Kwayu canke umunyamategeko Fatuma Karume bemeza ko Samia Suluhu Hassan adashobora gutwara nka Magufuli batazira biridoza bagize bati ntawigeze amubona akura abategetsi mu ruhame canke atukana n'abatavuga rumwe na leta ashobora kuba abona kure niyaronka abamufasha beza aratandukanye cane n'uwo asubiriye aricishije bugufi kandi aboneka nk'umutegetsi ashira hamwe abantu akabumvikanisha ikindi naco ava muri Zanzibar bigishijwe ingendo yo kubaha abantu kuko ku bwabo muzoteba mugahurira mu itongo ry'abapfuye urundi rugamba rutoroshe abahinga bavuga ko abwirizwa kwitwararika nubwo kurwanya ikiza c'umugera wa korona muri ico gihugu perezida magufuli yari yatangaje ko ico kiza atakihari ndetse ahamagarira abantu kunywa imiti y'igitanzaniya atari iyo kwa muganga kutambara ubufukamunwa n'ibindi igihe ibindi bihugu byahagarika ingendo bigafata ingingo zo kugara amashuri n'amasengero n'ibindi bibanza bihurirwamo n'abantu benshi muri tanzaniya nta ngingo n'imwe nk'iyo yafashwe perezida magufuli yahamagariye abantu gusenga gusa yamara igihe perezida mushasha yaja kunamira ikiziga ca magufuli samya suluhu hassan abamugendanira n'abamucungerera ubuzima babonetse bose bambaye ubufukamunwa kandi bategeranye kuri uyu wa kane samya suluhu hassan ni umuyisilamu w'imyaka mirongo itandatu n'umwe yavukiye mu gihugu ca zanzibar izinga ryegamiye ico gihugu ariko buri sigaye ryigenga rikagira n'umukuru w'igihugu waryo yizewe n'umugambwe umaze imyaka irenga mirongo itatu ku butegetsi CCM kubicegera canya kwigendera perezida Magufuli mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yarabaye mu nzego za leta mu bibanza bitari bike bikomeye nk'umushikiranganji kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri perezida Samia Suluhu Hassan aje kurangiza ikiringo kigira kabiri canya kwigendera perezida John Pombo Magufuli gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu Ee Mwenyezi Mungu nisaidie.
Pierre Claver Nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika leta ya tanzania yatangaje icyunamo cy'iminsi cumi n'ine ibindi bihugu nka kenya u rwanda n'uburundi nabyo byatangaje icyunamo kugeza perezida john pombe magufuli ashyinguwe impuguke mu bya politiki frederic bavuga inyumvira aravuga ko urupfu rwa perezida magufuli ntacyo ruzahindura muri politiki ya tanzania avuga ko politiki yo gucyura impunzi z'abarundi ku ngufu ikwiye guhinduka ndetse n'imyitwarire ku cyorezo cya virusi ya korona bavuga inyumvira yavuganye na mugenzi wacu fidele niyungabo ari buruseli mu birigi nibaza ko mu bisanzwe nibaza ko ari kimwe kizohinduka kubera ko tanzaniya umuntu ni sisiteme uvuga mu gifaransa itwara nacyo gituma ubwo nyine iyo idatebye baciye bahashyira icyegera cya perezida kugira ngo acarongora igihugu imyaka yari isigaye ya pombe magufure ni nk'uko ibyitwa nshingiro ryabo byabivuga rero sinibaza ko hari politiki izohinduka ahanini icyifuzo cyacu gusa twari twumva hirya no hino kwari uko impunzi z'abarundi ngira ngo zogira agahengwe kubera ko zari zimerewe nabi kubera umwumvikano wari hagati ya perezida w'uburundi na perezida magufuri watuma impunzi z'abarundi bashaka kuzitahana ku nguvu kugira ngo mu burundi berekane ko hari amahoro hanyuma ababafasha babafashe ariko tanzania bigakigerageza gufasha icyo kintu tuba twavuga tuti twibaza ko icyo kintu coba cyiza gihindutse ariko ubundi sinibaza ko ari politiki izohinduka muri tanzania mu migenderanire ya tanzania n'ibindi bihugu bihana imbibe muri make mu kurangiza naho ku bijanye n'urugamba rwo kurwanya covid cumi n'icyenda mwavuze ko kumbure kuri leta yiwe batahaguruka ico kibazo muribaza ko ico kibazo abategetsi bashasha bashobora kugifata uh, uko kimeze ntibagifate minini muri make cyane ndibaza ko ari gishobora guhinduka kubera ko burya ingorane ziba kuri abakuru b'ibihugu nuko bafata ingingo ubwa mbere hanyuma bikabagora guhindukira iyo bafashe ingingo zitari izo ikibazo rero nibaza ko kiri kiribonekeza neza mu bihugu bya afurika ku buryo abategetsi bashaka ikintu cya mbere babwirizwa kwihatira ko ari kuraba ingene bagerageza kuraba ingene isi iri kwiga byifatamwo nabo nyine bagakurikiza nk'uko abandi bariko barabyifatamwo ahandi hoho ni ikiza gishobora gutikiza abatanzaniya si abatanzaniya gusa ni muri kajya karere kandi ndatangaza ndabyo ingene mu rwanda babifata siko burundi babifata siko tanzaniya babifata babifata mu intego cyane urabona ko ari ikiza kidasanzwe ariko ibyo bihugu bibiri womenga ni ibisanzwe womenga ni imikino nibaza yuko batabwiza kubandanya babikinisha kubera ko abantu barashobora guhera na cyane cyane ko iyo korona ubona ntitoranya ntigira mukuru ntigira muto bose irahitanisha frederic bavu uvuga inyumvira y'impuguke mu bya politiki igeze no kuba vice perezida w'igihugu cy'u Burundi yavuganaga na mugenzi wacu Fidel Niyongabo impunzi z'abarundi zahungiye muri Tanzania ziravuga ko perezida Magufuli yazifataga neza bakifuza ko umusimbuye Samia Suluhu Hassan yazakomeza kubafata neza baganire na mugenzi wacu James Jovin ni ukuri ntawumvuga ngo yadufashe nabi kweri ukweza kudufata nabi ntibaye ko tuza ngaha tukahicara kandi baza kudufata nabi ntituba turonka ibifungurwa ni ukuri twagezeho bara ko yapfuye kuri byashitse twese niyo turindiriye kuzoja nko perezida nawe azoza abona benshi hari abavuga ati tuzotaha amahoro abonetse hari n'abavuga ati twebwe tubashe kongera turonse ubundi buhungiro tukajya mu bundi buhungiro urumva twese ntitwiyumvira kumwe hari n'uvuga ati yewe nose ubundi buhungiro nogira iki ni ukunguruzwa ku bw'ibyo kweri nta muntu yovuga yuko yadufashe nabi sawa niba byarashitse akadufata nabi uraza turagoye ntawe ushima ntibashima bose yemwe abanyamigano bishima kuko yatwakiriye kweri tukicara ngaha kuko tubaye kubwiwe no kubw'imana magufure ni ukuri yaridufashe neza urupfu rwe rwatubabaze rwose none rero jewe icyo mbona cyo dusaba nka yuweni yuweni na leta ni uko bodusabira ku yundi muperezida yo baje nyene akadufata neza nk'uko n'uwari ihari yaridufashe neza ari nko kuturebera abakeneye kunguruzwa bakaturebera bakatwunguruza nka twebwe dufise ibimuga hoho turahanzwe n'ingorane urumva nyene barakwiye kudushugurikira bakaza baradufata neza n'uwo zoba aje umuperezida azodufate neza nk'uko wari ihari yari twifatiye neza baducungerere n'umutekano hano hantu turi biravana n'ibibazo umuntu aba yahunze agize afise kandi ibyo tuvuga si bimwe ugasanga mfashe neza muga mu kindi gihe ukabufata nabi gusa ibyo ntibyadutera ingorane nk'uyu muperezida rero wagiyeho atwiteho bamenye ati bijya n'ibimuga zijya n'impunzi impunzi z'ibimuga zahunze zaramugaye cyangwa hariho zimwe zimugariye ni ngaha nuko icyo twasaba nicyo atwiteho ahagiye ku by'ukuri na sinabyakiye neza bivanye no kungene niyumvisemo nabi bivanye no kumutakaza perezida john magufuri sinabyakiye neza gusa amajambo make ndi umurefije kandi nkaba ndi mu nkambi ku by'ukuri nzomwibuka kuri byinshi ku byo yakoreye aba impunzi kandi ku byo yakoreye leta ya tanzania kandi ku byo yakoreye igihugu cya tanzania yarubatse akora ibintu byinshi ku by'ukuri tuzomwibuka kuri byinshi mu majambo make uyu magufuri yari yatwakiye neza yari yatwakiye mu rundi tugishika nta muntu yagira ngo upfa ujahe nuko twasaba n'uwo wundi arojaho adufate neza kuko magufuri yari dufashe neza kandi bari mu mbavu baza baraduhohotera baducisha ku ntuzeye baturungikira n'agafashanyo ntikadushikire Tuza kuronka n'ubwo- n'ubugari bwabotse ubwo bugari bwabotse ntitwariye murabona kandi nk'ubu hera aba baduhereza indya z'ukwezi z'amezi abiri tukabica ukwezi am- amezi abiri kandi ari iby'indwi imwe aho kandi bari bakwiye kungura ha intuzeye aga- agasahani bakamenya ati izi ni impunzi wagerera kwe- ategerezwa kudushugurikira nk'uko n'ubundi yari- yari twitayeho mbere asumbiritse nu- nu- n'uwahahora jewe icyo nkeneye ni uko bodu- bodushugurikira ku bari- no kuba ariko barataha turabona imfashanyo ntikwiye neza kuko abariko barataha mu burundi turumva babaho nabi nuko bo- bokongeza n'agafashanyo ku bariko barataha kubo- ku babona nyene bariko barataha bakabongereza agafashanyo n'abandi bari ngaha nyene bagowe badakeneye gutaha bakabaha ubuhungiro je nico mbona yuwe niyozi dushugurikira hamwe na leta nyene kubw'ibyo nyene turafise umubabaro kubw'uwo muperezida yapfuye nyene twese twababaye vyatubabaje bishize akaba yatahutse ko ibihe bya kirankuko kandi twese twababaye kugeza twese tukaba tumufite ku ruhare na- n'aba- n'aba- hari abatanzaniya b'iwabo hari natwe tukaba tumufite ku ruhare ni ukuri twabaye rwose twabaye kweri kuzoca ko nawe reka turebe nitwahashika tukamubura akaja ko tukabona ukuntu adufashe tuzobishimira imana hari n'uvuga ati jewe n'uyu munsi mbonye ukuntu ba- ba- nukunguruzwa nukunguruzwa ni ukuri ibyo byose turabisaba imana nawe tubimusaba uzoja ko tukaba n'ubwigenge bwo kwidagadura tukanyuma y'inkambi nta kuvuga ngo baramfata ata kuvuga ati kumbe ndimo nda- ndi- ndi- naho ngenda barimo barandondera aho ngenda ukavuga tukagaruka atangorane icyo cyo dusaba mu by'ukuri nari gusaba abatanzaniya eka bashishikare kwirinda no kugira ngo kandi barondere uwundi muperezida mushasha ushobora kubarongora neza kandi biyubare kuzana induru kuko aha- aho aho kaciye nti- ntihaca urwanko kuko ijambo kabisa nk'iryo yadusigiye ati tuzomukunda kandi tuzomwibuka egome bisabwa ribandanya kubaho kandi tuba- twamane urukundo kugira ngo tumupfube amahoro maze tumuhambe amahoro marame none turasaba yuko uyu wundi arosubiraho kwewe dufata neza nuko nta handi twababaye rwose twa em, ahandi- ahandi tukigira icyo tuvuga impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya nduta muri tanzania barizera ko eh, perezida mushya wa tanzania samiya suluhu hassan azakomeza eh, kubafata neza
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
aha niho dusoreje aya makuru hamwe na mukuberi ya baro wamfashije kuyabagezaho mbifurije umunsi mwiza cyane cyane abizihiza uyu munsi mutagatifu yosefu ab'intarama na nyange ab'inyanza na nyakibanda ab'imasoro na murambi mwese mwese mugire umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu mudukurikira no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu no ku rubuga rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com nyuma y'amakuru y'ibiyaga bigari n'iwanyu mu ntara turasubira